Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryikubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi ya mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa kabiri tariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije mu kiyaga rweru mu ntara ya kirundo ibiziga bibiri nivyo bimaze gutorwa kuva ku munsi wa gatandatu je nakibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hamaca mbona rero ikintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke nk'abata mu kagera nyene zigatemba sanga n'umuntu uyu ni umwe mu banyagihugu biboneye ibiziga vyatowe mu kiyaga rweru ku rubibe rwa komine busoni mu ntara ya kirundo kuva ku munsi wa gatandatu inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abahoze bari mu murwi w'abarwanyi fdlr w'abanyarwanda inkuru yerekeye impinyanyura y'amategeko agenga umurwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb inkuru yerekeye abakenyezi bo mu ntara ya bubanza babandanya kuja guca ingero mu bihugu vy'abarabu hamwe n'inkuru yerekeye ihiganwa ry'abagendesha amakinga mu rwanda turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya n'uwawe urakoze frederike turayahera mu yavugwa muri nigeria ibiharuro vya mbere mu vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri nigeria vyerekana muhamadu buhari asanzwe arongoye ico gihugu kwaza imbere ariko umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta warahakanye ivyo biharuro ukavuga ko atari vyo kandi bitemewe umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu yavuze ku musi wa mbere jo ko buhari yatsinze mu mareta atandatu mu gihe uwo babandanya babangabanganywa ati ku abu bakar yatsinze ku murwa mukuru ariko amajwi aracabandanya guharurwa amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta mirongo itatu n'atandatu agize nigeria hamwe no ku murwa mukuru n'aho umurwi ujejwe amatora wigijeyo amatora mu bice ayo uh, matora yahungabanijwemo mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere jo ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri muri nigeria stuart simington yasabye abanyagihugu ba nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwo mu gihe uwo murwi ukibandanya uharura kandi witeguye no kuzotangaza ibizoyavamo Indege za gisirikare cha leta z'umwe za Amerika zarisha abarwanyi 35 b'umuhari wa witerabwoba Al-Shabaab hagati muri Somalia nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere ico gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Hirane igihe abo barwanyi bariko bimurira abarwanyi babo babashira hamwe nk'uko byashyikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika abasirikare b'ubumwe bwa afurika bo mu nteko za misome barirukanye al-shababu ku murwa mukuru mugadisho ariko abo barwanyi baracagaba ibitero bimwe bimwe by'iterabwoba ku murwa mukuru kandi baracagenzura ibice bitari bike hagati hamwe no mu manuko bw'icyo gihugu Mushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohammad Javad Zarif ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe avuga kandi ko ababajwe nuko atabashije kubandanya ayo mabanga Zarif ariko ntamvo n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo kandi na perezida Hassan Rouhani wa Iran ntaco arabivugako Zarife yari umwe mu bategetsi ba Iran baganiriye ku masezerano ya nucleaire yo mu 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi aho Irani yemeye guhagarika porogaramu ya nucleaire nayo igakurwa ko ibihano ico gihugu cafatiwe n'amakungu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ari mu nzira agana i hanoyi ku murwa mukuru wa vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya korea ya ruguru kim jong yune mu gihe hari icyizere ko hashobora kuba amasezerano atuma korea ya ruguru ivavanura n'umugambi wa nikleyeri umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa amerika john bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe cyane kuko korea ya ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye mu gihugu cya singapore mu gihe hatakiboneka cova muri iyi nama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi kuri politike ya perezida Trump ariko bamwe mu bakurikiranira hafi politiki ya Amerika baravuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politiki mu gihe avuga ko ari insinzi ikomeye ariko aragira muri politiki yiwe mpuzamakungu leta ya perezida donald trump irashigikiye ijana ku ijana uwo yemera nawe ni yuwane guaido nka perezida wa venezuela w'imfatakibanza ibyo byashyikirijwe n'icegera cya perezida wa amerika mike pence ejo ku munsi wa mbere igihe ashikiriza izindi mfashanyo z'ubutunzi ku banyagihugu ba venezuela mike pence yashikirije ko perezida wa venezuela nicolas maduro abwirizwa kuva ku butegetsi vyanka bikunda mu gihe bari mu nama ibogota ku murwa mukuru wa Colombia hamwe n'abakuru b'ibihugu muri ako karere abo bategetsi bavuganye ingene bokura Maduro ku butegetsi n'ingene imfashanyo zicugarijwe ku mbibe na Brezil hamwe na Colombia zo kwinjizwa muri Venezuela Mike Pence yashikirije kandi ko ibindi bihano ku bategetsi muri Venezuela bifatwa harimwo babura amatari b'intara zagize uruhara mu midugararo yabaye mu mpera z'indwi iheze ku mbibe hamwe n'umwe mu begereye hafi mu butegetsi bwa Nicolas Maduro igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kandi cerekanye amakenga gifise ku majambo yashikirijwe na perezida wa sudani omar al bashir yo gushira igihugu ciwe mu mwaka umwe w'ibihe kibangamiwe mu gihe imigumuko yo kwiyamiriza leta ikibandanya ambasaderi w'imfatakibanza wa amerika muri oni jonathan cohen yashikirije ejo ku munsi wa mbere mu nama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ko amerika ikibandanya kwihweza ibyashyikirijwe na omar al bashir ku munsi wa gatanu
urakoze aloyiza ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze bari mu mirwi igwana itangaza ko gushika ubu itarakira ku kigo cyayo mu tobo bazeye hamwe na abega bahoze bayobora fdrr baherutse gutahukanwa mu rwanda ni inkuru ya sumita kaboyi umumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro umuyobozi w'iyi komisiyo madamu kantabana serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu rwanda bazeye na bega bari abayobozi ba fdrr mu minsi ishize byavugwaga ko u rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba fdrr aribo raforge fisi bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na liyetona koloneli teofila bega wari ushinzwe iperereza mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira imutobo ku bijyanye na bariya baherutse kuzanwa mu rwanda ariko kubo wavuze barimo bazeye na bega ntabwo bari bagera imutobo ngo minisiteri minisitiri wa feri etaranje ububanyi n'amahanga yarabisobanuye bihagije agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu rwanda ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho nyuma yaho bakazareba ko bazi mutobo cyane cyane ko raforuje we uriya bazehe ni umusivire nibasanga ari ngombwa ko azi mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi n'uriya abega ariko kugeza kuri ino tariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya mutobo nta yandi makuru rero arambuye ntabababwiraho wenda ushobora kubaza muri minisiteri ya feri etarangere haramutse hari andi matsiko mwaba muhafiteho
mu cyumweru gishize nibwo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abagera ku bihumbi cumi na bibiri bahoze muri fdrr mutarambirwa eliya nawe wahoze mu mutwe wa fdrr ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba fdrr usigaye muri kongo utazwi n'ubwo abahari bose asobanura ko ntabwo babateye aho ku byerekeye imibare nabwo ntabwo bayizi kubera yuko haba harimo abari gutoroka abari mu mashyamba harimo abatahuka harimo abageze gute ariko imibare yabo urebye ni mike cyane ntabwo ntabwo ari imibare ivuga wenda ngo ni umugabo imibare ishobora kubikanganye ni uko gusa nyine umuntu nyine ugira nabi nyine gusa nyine utagomba ngo ngo ni umubare runaka iyo ugeze nk'umutubare ukabona nk'abari hariya ubu ngubu hari hafi magana hafi magana atanu mirongo inani nibwo ubona ko nyine imibare yabo nyine igenda igabanyuka ntabwo rero biteye biteye biteye impungenge ikindi bavuga ngo wenda se barangiye cyangwa ntibarangiyeyo nubwo bugurupe bwinshi buriyo umuhara bwinshi buriyo ntabwo wavuga ngo barangiye nyine cyangwa ubugurupe bwinshi cyane bugiye bunyagiye gutyo ariko nta n'ubwo wabuteye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba fdr baba basigaye mu mashyamba ya kongo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko hamaze iminsi havurungutana abantu bitwa ko bari muri za cnld bagenda bava muri za nori kivu bajya muri za sudi kivu bari ahantu bahagaraye turacyavugana na monisco n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazarwa ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dushoboye no kuburushaho kubunoza kurushaho kw'abo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza ku ishuri iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare basaga ibihumbi mirongo inani barimo abagera ku bihumbi cumi na bibiri babaga muri fdr umutwe urwanya leta y'u rwanda ukorera mu mashyamba ya kongo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga rweru ku ruhande rwa komine busoni mu ntara ya kirundo kuva ku munsi wa gatandatu muri amatari w'intara ya kirundo avuga ko atamuntu babuze ku ruhande rw'uburundi amenyesha ko amatohoza ya mbere yerekana ko ibyo biziga byoba biva ku ruhande rw'u rwanda ni inkuru ya jean bosco ndarurinze umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu kirundo mu burundi abarobyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ibyo biziga abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga gweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru babwiye ijwi rya amerika uko babisanze ikiziga cyatewe kikaba cyaje kizanira mu gweru kikaba cyaregeranijwe nyine baragihamba ariko cyarononekaye rwose begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyine bitanaboneka amaboko gusa by'amagufa je nakibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama ca mbona rero ikintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke inka bata mu kagera nyene zigatemba sanga umuntu ya, yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba cyo hasi kuva ko umutwe nta wari iriko haboneka ibisusu gusa n'ikitiritiri c'ikigongo gusa ibindi byose byagiye abanyagihugu bemeza ko ata muntu barabura mu karere iwabo bagasaba abatware kubariza ahandi kubu mutumba nta muntu twege tubona yabuze ahubwo gusa biza bizananye nyene akagera biza mu ruzi nkabo barabanyarwanda canke ntituzi ko baba abanyarwanda canke abarundi ico kiziga mugabo si kirundi kuko ivyo biziga cane cane biva mu kagera bitembera mu kiyaga gwe tukaca rero tubitanga hejuru tukaraba ukuntu twofasha tukabihamba umugabo nihera nestor arongoye abarovyi mu ntara ya kirundo nawe nyene avuga ko abarovyi arongoye bakwiye kubera rero umuyaga utemba uzana ino muri komine ya busoni nibaza ko ivyo biziga rero bica biza bi- biturutse hariya mu kagera kuko n'abarovyi mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara tuma nemeza rero neza ko ari vyaturutse hariya mu Aki- mu- mu kagera nuko abo abantu b'iwacu dusanzwe tubana b'abarovyi n'abanyagihugu tani mwigeze azimiza umuntu kugeza n'uno munsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo amenyesha ko ivyo biziga vyashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya Muyinga ikora ku Gweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri iyo ntara Mutabazi avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u Rwanda kubona yuko hasanzwe hariho eh, n'iyindi n'izindi suri canke ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye akagera eh, uva mu Rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza eh, kuri urwo ruhande rwa Rweru eh, ku ku ruhande rwa komine Busoni kandi ukana ko hegeranye ngene n'akagera hegeranye n'umupaka eh, naho u Rwanda duhana urubibe uravye hakurya rero eh, abenegihugu bo ngaho nibo baciye bavuga bati Eh, kubera atari n'ubwa mbere bije bibajije ko eh, by'ukuri byazana nyene mu gihugu cy'u Rwanda eh, muri ubwo muruzi kagera uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura bongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ivyo biziga Eh, tukababwira yuko eh, boza eh, barirarira bakaza baracungira hirya no hino eh, kugira ngo umutekano eh, ntuhave uhungabana canke ntagire abantu bava bikikamukiza eh, mu kuvuga eh, ibita- ibitari vyo twumva ko hariho abari bamaze ku kwiragiza ngo ngo habonetse ibiziga bitanu mu kiyaga rweru ku ruhande rwa komine busoni eh, kandi vy'ukuri eh, ari vyo biziga bibiri gusa vyabonetseho eka mbere hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe ngo bakabura irengero ryabo ariko ntibavuge amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inya- inyarunazi aho bavuga canke muri komine yose ya busoni bavuga yuko ivyo ata vyabayeho ata abantu babo batashe ngo baheze bazimire Eh, aco tuma twasaba abenegihugu kubandanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora eh, turazi ibihuha ni vyinshi hari haciye amezi yaba batanu hari ibindi biziga byabonetse muri ico kiyaga n'ico gihe ubushikiranganji bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi akagera rutemba ruva mu rwanda rugaca mu kiyaga ugweru mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu nama ya kabiri inama ya bose y'abakinguza amateka yabaye mu gisagara ca gitega aho iyo nama yimukiye kuva ico gisagara kibaye umurwa mukuru wa politika ku munsi wa mbere bariko biga impinyanyura z'amategeko agenga umurwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu mfunyafunyo y'igifaransa umushikiranji wo kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo mpinyanyuro mu gishingo c'umushikiranganji utungane yari yafatiriwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana mu burundi izo minyanyuro zari zibangikanye n'izindi ziraba sentare ridasanzwe ijeje kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi sentebe emmanuel ntawumvukiye umushikiranganji ajeje kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganji w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga emmanuel ntawumvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga sentebe na sentare yegukira ku bijanye no kuronka impapuro ndangatongo ku batsinze urubanza muri sentebe hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ivyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata na gishe ibijejwe gishe foncier communal bwira benyaruke ico rero kikaba caratuma uri mw'itongo riburanwa ritari gwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabanki canke akaridandaza naho ingingo ya komisiyo iba yabaye ntabanduka mu minyanyiro shasha CNTB ifite imyaka ibiri gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyiro nk'uko byasiguwe na Emmanuel Ntawumvukiye iyo komisiyo ifise imyaka ibiri niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka ibiri bishobore kuba vyaheze komisiyo itegereza kwigisha bene gihugu ukuvuga yuko inyuma y'imyaka ibiri ata muntu azosubira kwitura komisiyo nico gituma rero komisiyo hambavu y'amabanga yarijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza ku bijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro za magendu mu manza za SNTB Emmanuel Ntamvukiye yabwiye abakenguza amateka ko hahoramwe agahaze kagiye gukosorwa bahora bakoresha impapuro za magendo canke bagasura ibinyoma kare rero ico gihe sentare yacihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifise bwo gutohoza imanza z'ivyaha bagaca bazirungikira ababijejwe ubu rero bashizeho igisata zoba rijejwe kuvyiga gushiraho igisata c'umushikiriza manza cegukira iyo sentare abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo mpinyanyuro umukenguza amateka ngabo nziza Gerard yatanze amakenga yiwe ku bijanye n'ikiringo co kwakira ibirego muri CNTB ndetse n'uburyo bwotangwa muri CNTB kugira ngo ico kiringo c'imyaka ibiri cubahirizwe batanze ikiringo yuko nyuma y'imyaka ibiri utaze aratanga ibirego ataca azobatse mbega ubuzohunguka inyuma y'iyo myaka ibiri ibirego vyarahejeje gutangwa azitura hehe iri tegeko ritegekanye iki umushikiranganji emmanuel ntamvukiye yatanze inyishu ubuhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko komisiyo yoshiraho site siti isomwa n'abantu bose batandukanye iyo bari ku isi ubandwa nibo babandwa urubuga hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye wisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe umukenguza amateka sesema jean marie pascal yabajije nimba hari abanyagihugu baba bamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe c'intambara turazi neza mu ntambara y'uko abasirikare ba leta hariho ibintu vyinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira ni ukuvuga guturira amazu turira ibipimo vy'ikawa turira imirima n'ibindi bijanye no gusahura zaba inka zaba impene n'ibindi mbega nagira mbaze ese abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta ku vyabo vyononekaye umushikiranganji ntawe mvukiye amusubije agira ati harya ibintu umusoda akoze abikora ku gatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni disipline kandi umusirikare ategerezwa kubaha ibintu vy'umwenegihugu akavyubaha akavyubahiriza nk'uko yubahiriza igihugu n'imbibe zacu ataraho naho aba yataye umurongo muri ico gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta sivyo bikorwa iba yamutumye umugwi SNTB umaze imyaka cumi n'itatu uriko urakora ibiharo dukura mu nama nkenguzamateka bivuga ko amadosiye ari hagati y'ibihumbi ndwi na munani n'ubu akiriko arigwa n'uwo mugwi igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
kuri uyu wa mbere umunya eritrea merawi kudos ukinira ekipe ya astawa yo muri kazakistani niwe yatahukanye intera ya kabiri ya tour du rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kigali huye hanyuma aca yambara n'umupira w'umuhondo n'inkuru ya jean claude munyandinda umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda kigali huye niyo yari intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare tour du rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri kabuhariwe merawi kudusi umunyaeritereya ukinira ikipe ya asitana yo muri kazakistani niwe waje ku isonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda jean damascene ruberwa wari umaze gucomoka mu gikundi ubwo batereraga mu rwabuye merawi kudusi yakoresheje amasaha atatu iminota ibiri n'amasegonda cumi n'arindwi uwa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda abiri akaba ari kasperikivici semislov umunyapolonya ukinira Derco Marseille Provence yo mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Areruya Joseph wa Derco Marseille Provence yegukana umwanya wa kane aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint umusozo w'iyi etape kigali huye wagenze nk'uko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze uyu ni jean sauver ntiyamira umwe mu bakomiseri b'isiganwa tour du rwanda gusa nanone iyo ugiye habagenda harimo udufomonte za ruhango na hehe ariko iyo ugeze mu rwabuye nk'uko babona hariya hasi kuzamuka kuri mize harimo agafomonte naho abageremperi wenda bagerageza ariko kubera yuko sipurinti igeze hejuru sipurinti yo gutambika nka metero magana atatu kugira ngo ugere kuri ahantu uzakoje banke harimo harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero wenda nk'eshanu muri kariya kamonte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda tugarutse kuri mera wikudusi wegukanye agace ka kabiri ka turu du rwanda si ubwa mbere uyu musore yigaragaza mu rwanda kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yegukanye intera ya kigali nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo eritrea ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za turu du rwanda y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni mera wikudusi wo mu ikipe ya astana ku mwanya wa kabiri hari kasper kivich semislov ukinira delco marseille provence yo mu faransa umunyarwanda rwanda ugaragara hafi ni areruya joseph wicaye ku mwanya wa kane usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina iyi turu du rwanda irimo kwerekana indi sura ku birebana n'imifanire abashyushyarugamba tumenyereye muri ruhago ya hano mu rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u rwanda bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa twumve jacques munyaneza bakunda kwita rujugiro usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya prfc ari kumwe na bosco ngenzahimana uzwi nka rwarutabura muri rayon siporo urumva abanza bareke bashwanyaguze bashwanyaguze tuzatubasiga muri metero ijana none se kagoma kuva tudi rwanda yatangira kuva tudi rwanda yatangira hirya hari abanyarwanda batayitwaye abayitwaye b'abanyamahanga si mbarwa si igihe gito mbarwa none ubu ngubu ngenda kugira ngo mubwire natwe twateje si ubwa mbere tubonye si ubwa mbere tubonye ubwo twateje tujemo ndavuvuza na hose tubagenda inyuma urumva ku buryo finishingi natwe tuba tuba duhari kuri uyu wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya turu du rwanda ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa muri iyi etape y'ibirometero magana abiri na cumi na bitatu abasiganwa barahaguruka i huye isaa mbiri za mu gitondo berekeze i rubavu banyuze i muhanga ngororero na mukamira umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa gisenyi isaa saba n'igice yari claude munyandinda i huye
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashyikirijwe na aloise bagirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.